Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا دقيقة راديو نور الهدى الحمد لله gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee dhiyaannee jirra akkuma barame sagantaa har'aa keessattis murtii dhaddacha jaalalaa isiniif dhiheessina sagantaan tun akka nama hedduu dhaqqabduuf sheer godhuu hin irraanfatinaa sagantaa hawaasa bal'aa fayyadu kana laayik godhuudhaan qooda keessan bahaa isiniin jenna turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللطيف المنان الكريم الرحيم الرحمن والصلاة والسلام على أفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان أما بعد وبلي مسلمة إلمان إسلامة دقيفتوت هردفودة تيفي نور الهدى إجتوت ديبي iyyannaatin tiisanii ta porogiraama riqicha sunnaatii fi dhaddacha jaalalaa deebisaan tan tiisan akka armaa gadiiti. Iyyannaan duraa ta obboleettii teenye takkaati. Riqicha sunnaarra galmee dhibba shanii fi afurtamii lamaarratti yaa gaafattuu galmeetii lakkoofsa qabadhu taa'e. akka jettu obboleettiin teenye tuni iyyannaa isiidhaa keessatti akkuma ilmi namaa nama kanaa wajjiin yeroo wal baratu takka ifumaaf wal barata takka namumaatu isaa wal barsiisa jetti. Anillee kuma sanitti namoota sanirraa tokkuma gurbaa tokkoon firri xiyya tokko wal nu barsiisanii na barsiisuun duratti illee narratti faaruudhaan qarxam godhanii. namummaa isaa keessa bar nama halkanii guyyaa haram baafannee ka waan namni itti kennullee hin fudhanne waan harka fi hurkaa fiitiin bilcheeffate malee naan jedhan. Yeroon gurbaa kanarraa gaha yaada kana dhagahu dhalaan waan hedduu dhiira dalagattu fedha itti gammadduuf jecha kanummaan halkanii guyyaa isaaf manaamaa jiru akkanaati haanaa dhufuun jeen. akkasitti gaa gurbaan tilifoonaan natti bilbilee na dubbisee akkaan haadha manaa isaaf ta'uu na gaafate. Akkasittiin duraanuu hancufa lilliqimsaatiin isa eeggachaa ture dubbii takka jalan deeffannee namni biraa odoonii fi sijaraa dhuftee attaala allaattiin nan fuune dafii warra keenya dhaqin jeen sanirratti gaa inninis isa irraa boruun jenne. manguddoo ergatee duuba warri keenyalleen harka lamaaniin isaan simatanii garuutu guyyoowwan muraasa nuuf kenna deebisaa isiniif goonaa jedhaniin haa ta'u gurbaan kun duuba gaafa hanga gartaa warri isaanii ganda keenya dhaqee warri keenya isaaniif guyyaa hanganaa booda walitti deebina isaan jedhanii hanga qaaxaroo guyyaa sanii eeggatu kana salaamillee naan hin jiru hirribalee nan gaafatu. Waan nama ajaa'ibsiisurraa guyyaa manguddoon lamaan walitti dhuftee guduunfarraa hiikanirraa inumaa akkuma waaniin ani gartee jaartii isaa ta'ee akka waaniin mana isaatti galee duru mana isaa keessa jiru waan nama ajaa'ibsiisu amata meeqa dalagaa dalagaa jirta maallaqa meeqa gartee lafaa qabda waan qabdu cufa guyyaa irraa eegalii haraaga xiyya akka ergituu naan jedhe aboo ati gartee wanni nafoo dhuf deemtuuf waaniin an qabu barachuu fi maallaqaaf na barbaadda maallaqaa miti farankaa cinaan cabtuu sittiin erguun jeen haa ta'u walumaa galattu namni kun nama akkanaati nama maallaqaan na barbaadaa jiru nama kana gartee harkarraa fudhachuun barbaada if duba deebi'uuf akkaan isan heerumne maannaan jettan nuura luuda akkana jetti ubbaliittiin ta'e. Yaa gabrotti yaa gabrittii rabbii waan sin jennu intala islaamaa yaa muslimtitti shari'aan islaamaa ta duraatii gurbaa tokko wajjiin wal barachuu fuudhaaf innilleen isii barachuun shari'aan haraamin jettu. Ifii barattuu namni wal si barsiisu. Odoo namni daandii namni gartee fuudharratti wal baruu kanarraa ka duroomu taate ergamaa rabbi keenyaatti nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam fuudhasaa ka duraa namni gartee qaalimaa isaaf godhee isii fi qaali intala silaa inni fuudhu san jidduu deemaa turte qowla ajaa'ib isiidhaatu isaas haasaysee laalee hadiyyattis rabbi irraa haa jaalatu dheyxee dubbiftee akka isaan itti walit dhufan gootee duba. Walumaa galattu namni gartee fuudharratti dhugumaan hawal sobuun ta'in gurbaanis dhugaaniin intala tana bulfadha jeefitti amanee intalti tunis gartee anis dhugumaaniin bultii tiyya qabadhee akka haate haati tiyyaa bultii si qabattee jiraachaa turtettiin anis jiraadha jettee haayoo yoo qabaatte waan nama gammachiisu. Garuu obboleettii teenya ati namoonni gurbaa kana qarxam godhanii faaruudhaan sitti himan waa takka illee namtichi kun salaata shanan qabaa illee wanni siif gumaachan hin jiru. Atilleen akkuma san ibaadaa hoo qabaa jettee gurbaa kana firraan gaafanne wanni gartee jarri si himees nama carraaqqatu. Atilleen gama keetii carraaqqatiin sumaaf gurbaa jaalatte malee diin rabbii qabaani sujuudaaf hin gaafanne. Gaafa immoo gurbaan kun deebi'ee ifiis dubbisees hatattamumaan akka uumattiin gurbaa kanaan guyyaa kameen isaaf gartee jaartii tahaa malee sammuu ta'e keessa waan diin waan hin jirreef na argadhuhuma jetteen yeroo san keessatti illee diinsaatii fi islaamummaa inni qaburraa waa takka isaan gaafanne. waani niyyaan teetu niyyaa baddu kaayontee maallaqa rarraatuuf taate waani kaayontee nama maallaqa qaba je'an dalagata je'an bichi qofa waan taateef rabbiin duuba nama kanaa sirratti muusise. San keessa wanni ati beekuu qabdu namtichi kun akkuma duraanuu sammuu isaa keessa gartee uummanni si himee miti sammuu isaa keessa waan jiru rabbii tokkicha malee namni hin beeku. ammoo gaafa gartee warra keessan dhaqee maqaa sedhawirraa wanni inni hordofee iyyaafate innilleen gama isaati salaata salaata adiin qabdaas hin gaafanne maallaqa waan qabduu fi kananatti ergi sii tana fuudheetiin maallaqa hurkaa hiyyaatiin rabbi irratti hirkadhee achi booda lubbuu tiyya irratti hirkadhee si bulfadhaan sammuu isaa keessa jirtu jechuudha. bu'aan gartee gurbaa kanaa wajjiin wal baratiinsaa maal taateree kaayoonsaa gabaabinatti ayyaana hoo qabda waan if duraaf sii taa'u sitti himuun hatattamaan waan carraa'itee baatumatti mindaa keenyatti ergi kasiin ji'uute jechuudha. Ammoo ati wanni gaarii goote maallaqa sitti erguu dhiisii farankaa cinaan cabaa sittiin ergu jechuu kee tuni bar habala nama gorfamutti habala kenniteef. ni habalte jechuun hin dandamne gurbaa. Gaarii kooti odoo dhalaan cuftii firaasha qofaan dagamuu baatanii nama rabbi sodaatu ka diini qabu ka salaatu ka salaata shanan qabu waan biraan baddiini kana jala ka hordofan taa'anii jiruun isaanii hoggu takka illee irraan laaqamtu. Haa ta'u nuti immoo nasihaa siif dhaabnu obboleeti. Waa hunda dura. waa hunda dura salaata rakaa lama istikaaraa salaatii rabbii keetiin mari'adhu yoo gurbaan kun karaa khayrii fi dhugumaan si fuudhuudhaaf deemu ta'e dhugumaan si bulfachuudhaaf deemu ta'e rubbuusaa irratti hirkatee rabbii gaditti yaa rabbi walitti nu fidi yoo nama haayoon isaa intala maallaqa qabdu jechuuf kana barbaadu ta'e yaa rabbi ganamaan addanu hambisi jeeti du'aa istikhaaraatis baradhu salaata kee salaati lammeessa arraa baru odoon jennetti gurbaa kana barbaadi wajjin gattaa'e haasawi odoo ergaa afaan namaan ta'in kana keessatti duuba dhugaa isaatii fi kijiba isaatii fi akka carraaqataa ta'ee fi akka salaata shanan irratti tiifataa ta'e kaayyoo isaa waan ta'e baruu dandeessa. Sadeessa nama kana odoon isaan godhanniin duratti haala saaliitii fi haala isaatii fi amala isaa hojii isaa namoonni inni wajjin deemu dandeettii ammaas inni qabu gartee sitana fuudhuuf dachee qabamoo mana qabamoo hojii qabaateeti mindaa saniin mana kireeffatamoo kana cufaa isarraa baruun sirratti haa jiraattu. Afreessaa. mataa ol qabadhu ganamaan wanni isa gartee barsiisu itti himuu qabdu waaniin qabu nan gaafatin waaniin qabu natti kenninaan hin jiin waaniin fedhinnaa kiyyaatiin sin gargaara fedhinnaa kiyyaan waaniin mana kiyya keessatti itti na barbaachisu nin godha ganamaan itti shaniisa ganamaan odoo gurbaa kanaa wajjin gartee jaarsaa jaartiin taane. warreen ganama gartee cubbuudhaan kijiba sitti odeessan sun gurbaan isin naafiltanii siigalee akkanaan naan jettan san nama akkanaati akka beektan akkuma kiyya kanatti akka nama biraan sobne rabbi sodaadha jiru. Ati immoo gama keeti ibaadaa rabbii qabaadhu. Rabbi kadhachuun sirratti haa jiraattu. Akka rabbiin yoo gurbaa kanaan adda haftanillee ha isarra caalu waa hunda keessa diinii fi duuniyattis rabbiin akka bakka siif kaayu rabbii kadhachuun sirratti haa jirtu sirratti haa jiraatu nulleen gama keenya rabbiin laaftutti si haadha qabu siin jenna. Iyyannaan lammeessaadha ta'uu gartee warra riqicha sunnaadha galmeen iyyataa kanaa dhibba shanii fi afurtamii afur. Gaafataan kun akka jiru gaafiisaa keessatti akkuma ilmi namaa tokko intala dhalaa wajjiin wal baruttiin intala takka garee qur'aanaa keessatti wal barannee sagaleen siitii fi waa hundi haala amallisii haasawni si na gammachiisee wal fuunaa irratti wal dubbifnee walii galle garuu biittiin ani itti dhaladhee fi ta isiin itti dhalatte addaan fagoo. akkasuma wajjin nuti waan gartee shari'aa islaamummaa keessatti namni biyya biyya jiraatus gosa gosa ta'us shari'aan islaama hin dhorkitu namni biyya adda fagaachuudhaaf wal fuudhu jechuu waan itti amannuuf jaalalti teenya takkaa hin irranne. Duuba obbaliitiin teenyituni hatattamaan gara warra keenya dhaqiiti naa kennaa ji'i na guduunfadhu naan jette. gama hankooti ani ammoo yaa obboleetii tiyya naa fi ati gartee wal jaalanne garuu naa fi ati biyya biyya biitii teessan hedduu aadaan isiidha aadaa hamtuudha nama gartee gosa isaaniin tahin nama biyya isaaniin tahin nama bakka isaan jiran intala fuudhu malee dhalaa isaaniin kennan jedhanii dura odoon ani manguddoo tiyyan erganne warra keessan kana akkan heerumuu si hayyaman. warra keessan amansiifadhuun jeen tole marabbaanaan jettee isilleen akkasumatti itti fuuftee warra isaanii cufa walitti qabdee waan kanarra fitti namni dura harka baase namuu dura haadha tiyya taate haadha isiidhaat taate haadha intalaat taate maal ta jettu abadanuma gurbaan biyya kanaa fagoo kun intala tiyyan fuudhu yoo isa kana intala kennitan ani manuma kanarraa hin baha ta jettu taate duuba. nuti halkanii guyyaa wal jaalalaaf walii maraachaa jira. Sahukmii shari'aa keessatti namni biyya biyya jiraatu fagaachuun gosa gosa tahuun shari'aan islaamummaa wal heerumuu dhorkiti. Maal naan jettan yaa nural hudaa. Ta duraati yaa obboleessa kiyyaa waan sin jennu wanni sin jennu ta duraa wanni gaariin ati goote ganamu marra nama haadha ilmaan keetii siif ta'u dhalaa shurufkaan diin qabu ganamaan barattuu ta'e tanuma ifii qaraashisaa jirtu filachuun waan hedduu nama gammachiisu maaliif intalti arraan tana arra ati waa barsiisaa turte tuni boroo jaartii si taate akka ilmaan kee barsiiftu beeki. Akka atii fi wallaalarraa baatee isii wallaalarraa baaftetti ilmaan keessanis akka wallaalarraa bahanii iimaana irratti guddatan beeki. Tanaaf tana filachuun kee waan gaarii goote. Akkuma san ammas waan gaarii ati dalayderraa hanga keetiis beeytee aadaa biyya isaaniitiis beeytee odoo manguddoon erganne deemii warra keessan amansiifadhu jechuu kee odoo warra keessan ergatiin waan gaarii goote. Ammoo wanni beekuu qabdu atii fi isinis warri keessanis warri isaaniitiis aadaa hamtuurraa islaamummaan qulqulli. Islaamummaan nama wal fuudhu keessatti wanni isinitti amantu musliim akka walii tahu nama waliin hin luugin tahu biyya laal biyya takka tahu heeraa seera ulaagaa fuudhaa keessa hin jirtu. Gosa takka tahuun ulaagaa islaamummaa keessa hin jirtu. kufuu a wanda jedhamu namni iimaana keessatti tokko taanaan intalti biyyaa feete haa taatu shari'aan islaamummaa waan kana keessa hin galtu ittillee hayyamtu tanaaf jecha abbootoowwan shamarranii dhaamsi dhaamnuuf rabbii tokkicha isin uume sodaadha rabbii tokkicha boru fuula isaa dhaabbattan sodaadha akkuma san haawwan haawwan gartee shamarranii rabbii tokkicha isin uume sodaadha. Ifii bultii jaarrattanii walii qananiitanii mana keessan keessa jirtan. Ilmaan keenya kun waan nuti feenuu fedhan, nyaataa dhugaatii fedhan, qanani'uu dhiiratti qanani'uu fedhan. Waan kana miizaanarra keessanii odoo sababaa rakkina isin uumtaniitiin intalti tun gabbaatee dogongoran dalain shanyummaa fi gosummaa fi gandummaa biyya jala deemuu dhiiftanii nama rabbi sodaatu ka intala teeysan bulfatu. jala deemtanii lammiisaa bakka jirturraa akka inni ergatu gootanii warra sanii wajjii wal bartanii intala ta'e isin gaggeessuun waan rabbiin boru itti isin shafa'u waan rabbiin boru itti isin milkeessuu ta'uu keessan akka beektan isin hin jenna. Kanaaf jecha yaa warreen aadaa badduudhaa shanyummaan gosummaan gandaan warra akkaa jirtan ka ilmoota isinillee gaaga'ama irra galchaa jirtan qaaliquma tokkicha isin uume sodaadha. Kanaaf jecha obboleessa keenya dhaamsisiif dhaamnooti. Intala tana eega warri isaanii na dide qaadiin geeffadhee ni haa godhaa jette hin manaamin. Odoo odoo akkasitti haa gootu taatillee waa warri isaanii jiruun akkas godhachuun kee akka baaxila ta'e beeki. Odoo warri jiru odoo warri jiru kan rakkinni si godhu hin jirre waan san ka yoo yaaddu taate wanni kun akka baaxila ta'e beeki. Lammeessaa sababa haati miciyyoo tanaa kakattee yoonii fi intala biyya tanaa nama kanaatii kan ta'an bultiirraan bahan isiidha akka diigama fiddu beeki. Lammeessa dhaamsi dhaamnu intalaaf. Dhugumaan ati yoo gurbaa kana jaalatti diin irratti hamma dandeessutti ganda keessan keessa ulamaa ijira hayyootaa jira. Akkuma san gartee eessummaan keetii fi adeerran keetii fi obboleeyyan kee hariira dhalaatiin gargaarsifadhu. haadhatee tana tase dura dhaabbattu akka bultiin isaaniin diigamne amansiifadhu. Sadeessa wanni siif dhaamnu obboleessa dhibbarraa dhibbatti akka fagaattu waan intala tanaa fi warra isaanii addaan muru irra fagaadhu. Karaa nagaatti yoo gahuu feete haadha qabaattu adaadaa qabaattu obboleettii qabaattu haadha intala tanaa kana ergi heddummeessii fi dhalaa itti ergi. sigalee lookoo fudhatanii itti haadha qanii. Karaa kanaan dhalaan wal amansiisuu fi wal fudhachiisutti dandeettii ni qaban. Afreessa ta'a afreessaadhaa rabbii keetiin mari'achuun sirratti haa jiraatu. Intala tana fuudhuu irratti dubbiin jaalala qofaa miti. Jaalala irra jaalatte tana yaa rabbii xiyya intala tana yoo kheyrii naa qabaatte intala tana amriisii naa laaffisi. yoo kheyrinaan qabanne irraa hambisi jettee rakaa lama halkan salaata gartee istikaaraa salaattee du'aa'ii isii keessa istikaaraa keessa kadhatanii kadhattee rabbii fi abdachuun sirratti haa jiraatu. Nuti wanni gartee rabbi keenya si kadhannu si fakkaataa keetiifillee shamarran keenya cufaaf rakkoo keessa jiran kanarraa rabbiin isaan haa baasu. Warra wal jaalate jaalala irratti rabbii walitti isaan haa fidu. Waan nama wal jaalate adda fageessu cufaa rabbiin isaanirraa haa hambisuu jenna duuba.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala.
Miga amman tana karaa gartee iyyannaa warraa daddacha jaalalaatti mi'achi haa deebinu. Iyyannaan duraa ta warra gartee daddacha jaalalaa gaafii iyyannaa obboleettii teenya takkaati. Obboleettiin teenya galmeen teetanu bira geessee lakkoofsiisiidhaa dhibba shanii fi afurtamii tokko. Akka jettu obboleettiin teenye tuni mee dhaggeeffadhaa gaafisiidha. Nama tokko wal jaalannee eeganii haa wal godhanne amma tokko. Ani immoo biyya alaatiin jira inni biyya keessa jira. Walumaa galattu ni kaan iddoo keenyatti hidhan. An nama kana duraan akka yaadutti ni hin beekaa namuma gaariitti hin beekaa akka yaada sammuu ta'iyyaatti. Ammoo egaa wal barreen boodatti nama hijibaa ta'uudhaan arge. Eegani haa wal hidhanne odoo amata tokko hunguutin nama shamarran naanneessu nama dhalaa wajjin dubbii mariidhaa heddummeessu ta'uun arge. Oduu gartee namni gartee odeessuuf ta gartee dhagayamtu oduun tahin wanni kuni wahumaan gartee ani mataa kiyyaaf itti dhaqqabee dhagayeessi. intalti inni gartee dubbii wajjin shuqulu tuni ta inni wajjin haasa'u tun biyya Suudii keessatti argamti. Duuba yeroon dhagahu haasawa isaa intala tana gartee isumaan fuudhaaf jecha maqaa rabbiitiin kakataaf ani hin fuune je'e hanga har'aatti hin fuune je'eeti kakataaf. Garuu ani immoo ni haa godhee migaa akkaan ani jaartii isaa ta'e ni beektan. Karaa kaaniin namni kun kashlabbii masluufa nama dalagaan jaalanne yeroo cufaahu mee arraan tanatti haajamee waan ergi uumanaan ja'a annumaan ergaaf waan hin erguuf kana cufaahu wanni inni gargaarsifatuun dhalaa wajji haasa'uu fi sijaaraan dhuguu fi jimaan qamahu eegan ammoo sossoo haasaatii fi kijiba isaatii fi haala hammeenya waa cufa garte irra arkeen boodatti nahii hin je'in nahii hijeetiin isa gaafadhee odoo inni gartee deebii isaanaan godhin ani deemee warra isaanitti bilbilee kalaas gurbaan keessa kun naan taane ani kunoo kulcii if godhe na quba qabaadhaan jeen warra isaaniiti. Warreenis kamaan naan je'an ta'e gurbaa keenya kana gartee bakkuma inni oolee bulus waan takka waan irraa beeynu hin qabnu tanaafuu ati gartee kulcii if gootee yoonii fi isaa wajjin adda bahiinsa barbaadde mirga keetii naan jedhan. Achi booda namma ga'a. Gurba deebi'eetiin aboo anarrarraa eegalee ni haakee finish akka gartee nama huccuu firraa baasuutti firraa baase akkasitti na quba qabaadhuun jeen. Deebisaan maal taatee hanga feetellee hudhii of goote hanga feetellee hudhiidhaan anii fi helli jechaa yoo ooltellee ati jaartumatiyya ani gartee ilaal odoo odoo gartee duutuulleen kajaartii jedhamtu taate intalti eega duute sii du'ellee siniiku ta jirtuu dhiisi akkana naan jedhe ani immoo garuutu eegaan jecha kana gurra isa naqeen boodatti ani hiike je'eefitti amanee maqaa isaatii fi tilifoona sirraa haqe tanaaf jecha namni kun saa nikaan saanarra jira. eegaa warra isaanitti simee isaanis ani kun hulcii if godhe eegaan je'een nikaan kiyya kun ifii himoo ifiin hiikee mee waan kana adda na baasaa jedhu. Obboleeyyan kiyya musliimni dhiiraa fi dhalaa taatan cufti keessan iyyannaa obboleettii taanyaa tana keessatti waa hedduu barachuun ooltan waan mama isinitti. Intalti tuni akka yaada sammuusitti akkaataan dhalaan itti hulcii if godhuu jaarsa harkaa bahuu danda'u isummayyuu namaan kun ragaa naa taa'an jaarsa kiyya firraa hulcii godhe yoo jettees intaltii hiikamtetti bee warra beekuuf jira. isiillee yoonii fi jaarsaan jettee ani hunu kuli if godhe yoo jee akkanumatti gurra neyte ifeeyte akka waan isiin tun mikaan harkasii jirutti yaada kanatti fudhatte dhalaan galiinii fi dhiirtinis duba kanaaf jecha akka boru fuula rabbii duratti gartee dogongora kana keessa galtanii ittiin gaafatamne waan dandeenyutti bakka tanaa isiniif ibsina. Yaa gabritti rabbi ati gurbaan tokkoo fi intalchi takka nihaa wal godhachuun amata lama sadii nihaa wal godhatanii waliin taa'anuu ammuma wal godhatanii wal fuudhuunis shari'aan hin dhorkitu. Waanii isin lamaan kana jidduu inninis jaartiyyaa si beekee atilleen jaartiyyaa beeytee waliin jirtaniin shari'aan islaamaa waan kana duran dhaabbattu dhalaa godhatanii haa godhatanii taa'u garuugaa kana keessatti wanni dura laalamuu qabu namoonni dhugumaan wal fuudhuu qabu oduu namaatii fi suuraa irratti hirkachuu odoon tahiin wal dura dhufanii akka shari'aatti fuula keessa wal laallatanii wanni booda hafee bakka arkachuu qabdi garuu hidhamiinsi ni haadhaa biyya takka jiraattanuu biyya biyya addaan jiraattanuu waan ati hayyama gootee naa ta'e jettee gurbaanis naa taata jettee niqaa isin godhaniin bakka feetan adda addaan jiraattanuu niqaan keessan niquma sirriiti. Ammoo jaarsa kee kan niqaa godhatte kana irratti qabxiin ati isa qabattee jirtu. Dhalaa wajjiin haasawaan suni daangaa carrabbii cabsu. Ammoo niqaa sirra jiru hin balleessitu. Garuu wanni beekuu qabdu. Ati alaan jiraa himtee jirta. gurbaan biyya jiraa himtee jirta. Intalti inni wajji haasa'utunii fi ati eessa walitti dhuftan. Wallee isin durumaanuu bakka takka jirtan. Yeroo isi intalti tunii jaarsa kee dubbisu takka hoo jaarsa jaarsi kee isii dubbisu intalti si bira teesseeti jawwaala basiibantee dhaggeeffattaa isi wajjin. Moo isii bakka jirturraa sagalee isaa tana jawwaalatti si hidhee si dhageessisa. yoo honta kanan taane taate akkamitti dhagahuu dandeessa ati kani gurra kiyyaaniin dhagahee oduu namaa himaan jiruu jetta kuniga wal basaasuun akka haraam callaa ta'e beeki garuu yoon tala sammuu qabdu taate intalti tuni ta idduu keessan lamaanitti hamtu uumtee booda isa kana heerumuudhaaf barbaadu ta'uu kee maaltu wallaala si godhe maaltu wallaala si godhe jaarsuma kee kan haa qabu mikaasaa qabdu sitti walitti isiniitee takkaahuu sagalee si dabarsitu moo karaa biraatiin akkamitti dhagahuu dandeessee tunis waan namaa ajaa'ibsiisu garuu intaltii yoo ati isii wajjin geelumma haa qabaattu taate isiin haasidaa ta'urraa hin fagaattu rabbumaa isii bifa. Tanaaf jecha wanni gartee jaarsi kee isiidhaan ani hin fuune an jaartiin qabu ju'u kuni wanni fide maali ta dura fageenya kee abbaa mana keetii dhiiftee ala jiraachuu keetiitu isaafis karaa shayxaanaa kana bane oduu ati arra jaarsa kee bira jiraatte bakki gartee namni isin jidduu seenulleen hulaan hin jirtu wanni ati beekuu qabdu immoo ani jaartiin hin qabaa hiikin jenne gurbaan kun wanni inni je'ee أنا مدور أنفوني أنفوني لوكا برج برنجرتو نخسر وقت تمالي أنفوني أدان جرتا إني موهي خنجن أنجارتين كابو جي إيغان كابو ما نرى بكا براجرتي إني مالك سي فورو داف خرا غرتي نخاس إيغا تشارا خرا خجيباتين إسي بالكي فتشاجر جيتو أمو لما قالوتو أنفوني إجيتشو إسا نخاخي ترتلي waa takka cinqii wanni inni irratti fidu akkan jirre beeki. Duba tanaaf jecha obboleettii teenya waan gartee ati dubbatte keessatti namtichi kun gartee jaal dalagaan jaalatu dalagaan fardeeffatu jettee waan haasoofte siitiitu isatu jaarumse siitu if qabeef ala teessee dalaydee waatti ergita. namtichi tokko gartee haala taa'ee maal inni roobu isaan dalaga. Akkana wajjin as garagaltee waaniin an ergee fi dhalaa wajjin haasawee jimaan qamees jaaran dhuga jette. waan kana keessattuu itti gaafatamtuun eenyutu rabbiin irraa gaafatu jechuun tan rabbiin irraa si gaafatu si rabbiin walaa taa'awanuu calal ismi waladwaan akkana ja'a rabbiin siitu gargaarsa irrattiif ati immoo har'a wanni gartee si yaachisaa jiru tajibasaatii fi haala hammeenya malee tanaaf jecha wanni hiikaa barbaaddeef wanni biraa takka hin jiru gurbaan kun diin hin qabu hin salaatu waa takka illee waan dubbatte akkana. ammoo ati waan nama wallaala keetirraa nama ajaa'ibsiisu gurbaa gartee hul'ii irraa of godhuu feetu warra isaaniitiin mari'attee ani gurbaa keessan kana kun hul'iin firraa godhaa jechuun keetu gongola guddaa. Wanni ati silaasirra ture isaaniin jechuun rakkoo kanaan narra jiraa warra keenyaan na dhaga'aa jettee warra keessaniin mari'achuutu sirra ture. abbaa keetiin akaakoo keetiin adeerra keetiin jara obboleeyyan kee hadhiiratiin kana ati immoo jecha gartee isaan sin je'an qoliif godhuudhaaf mirga qabdaa sin jechuu kanarratti hirkattee jaarsa keetitti gartee silkii gootee ani kunoo qoliif godhee ani gartee jaartii teetiinii na beeki jechuun wallaala wallaala irraa oliiti duba hanga feetillee akkuma inni sin je'e oduu mi'a dhibba marraa dhibballee qoliif godhe jette ati jaartuma tiyyaan dhugaa isaati. Kanaaf jecha atuuf irratti ragaa baatee yeroon akkana ji'in suni si hiikees naan hin jenne qeebaladhees naan hin jenne jedhe. Garuu ati immoo jechuma gartee afaan keetirraa baheessaniini irratti hirkattee ani inni kun jaarsa tiyyaami jettee maqaasaa haxxee tilifoona ofirraa balleessite. Akkan dubbifne. Har'a wanni siin jennu dhumarratti. yoo qalbiidhaan gartee iyyannaa tantee ta dhibba shanii fi afurtamii tokko kana jala kadeemtu taate dhageeffadhu. Hiika jechuun harka dhiiraa jira. Hiikaan tuni afaaniinis innummaan siin jechuudhatti ni taakka. Lammeessaas waraqaa katabee si hiikuus lama. Sadeessaa nama gartee isa hiiku wakkalatee si hiiku wakkalachuu danda'e. Afreessaa tilifoona si bilbilee si hiiku danda'e. tilifoona harkaatiin kagartee silkii mana lafaatiin illee si dubbisuu danda'a. Kophattis hiikuu danda'a, ragattis hiikuu danda'a. Hiikkaan hiikkaa. Lammeessa wanni ammoo ati gartee ani hul'ii if godhee jettu hul'iin tun dura maali? Hul'i jechuun barra akka ulamaa illa fakaanitti firaaqu zawja li zawjihaa bi'iwadi yaakhudhu zawju akkana jedhan. Hul'ii jechuun namni tokko hogga hirriibaa deemu huccuu ofirraa baasa. Qaama isaa qulqulleesseetti huccuu uffatu jala seena. Akkasitti bultii ani bultii teefirraa baase jechuudha hul'e jechuudha. Wanni ati firraa baafte suni maaliin ree? Waan gartee inni si maharii si baase. Dhaggeeffadhaa obbolooyyan. Waan inni maharii si godhe. Waan san isaaf deebisuudhaan. Irra hedduun dhalaadhaa bakka tanatti tazallamamaa jirtu. tan jaahilli gartee isii fuudhee fi manguddoon jaahilaa tadiin rabbiin beene murtii boru rabbi isii gaafatu godhan hogga isiin gurbaan jibbaa tokko jibba jette jibbaa lafa haa'e janiin kuma shan. Lammeessaa waan inni qabate kum jaha kum torbaas haa qabatu yoo diidam qabates haasawanii walqixarraa busanii kan kennisiitu jibbee jedhanii rabbuma tokkicha isin uume sodaadha. Kadhiiraatis kadhalaatis. Kul'iin tun akkamii barachuun dirqama dhiiraa fi dhalaati. Namni yeroo kul'iin adda bahu waan gaafa warra isaanii dhaqan baasan gartee nyaatan dhugan bibsiidhaan maaliin nyaataan dhugaatii wanni galchin jiru. Waan inni mana isaatti meeshaa godhateefi kun wanni isii galchee hin jiru. Waan inni warra isaaniiti hadiyya maal jee geessus wanni kana keessa galchee hin jiru. wanni isiin itti hul'iif gootu yoo inni fakkeenyaaf ziqee yaafi kana godheef yoo ka'ee ooyiruu maharii godheef yoo horii godheef wanni san isuma bira jiraattus achumaan isaaf dhiisu yoonii fi isiin fudhattee itti fayyadamtes isaaf deebisuu isiidhaatu barate. Lammeessaa hoggaanii fi hul'ii gootu duuba waan kanarrattiin isii hiikee na hiikee jetti isiin. inninis waan san fudhatee waan haqa kiyya fudhuu fudhachuurratti si hiike jechuudha qaba. akkanumatti intalti takka gartee jaarsa silkii goote ani kuniif godhe jechuun hiikaa miti kuniif jiru cubbu akkuma isaan as gara galtee namattiin himee ani kunoo kuniif godhe jettee intalti takka yoo akkasuma gabbaatee heerumte zina daliilli kanarratti rabbiin maal jee subhaanahu wa ta'aalaa sababaa jaartii saabit ibnu qeesitti فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلا جناح عليهما فيما افتدت به آية خان سورة البقرة آية إبلا ما في صد ميلما يقين لي دميلما أتشلك على لا آية خان سببا أنت لتنارت ربي بوسي أول لي آية نخل إي خيسة بوتي آية خان سببا إن يتي سببا جارتي ثابت بن كيسي تمك أنسي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول جانين takka warri gariin habiibaallee ni ja'ani walumaa galattu isii tana hedduu wal dhiban jaartiin saabit ibnu qeesiitii fi jaartiin isaa hedduu wal dhiban isiin tun nama gartee bareedina qabu waa fidhe gahu gurbaan kun nama rabbi sodaatu diinillee akka ajaa'ibaa qabu akkuma isiillee irra gaabaatee nabii rabbi dhufte yaa rasuulallah yaa ergamaa rabbii laa ciibu alaa saabit ibnu qeesin fi diinin في دين ولا خلق إرينة كل قبو ولكني أكره الكفر في الإسلام السبب هك أسابا ليسوتين ربين كي ينكتات ودن سداد ده جبان سالسة جبو فجتشا إسا خدمون فلو يتهمت حتى وان تلتتني قراتكون إني اللين قرتي إسي تفلتون إردت أركا كاف قري هركة تلاتا ديمتي أباسي تليتهمت abbaan intalatiyya bultiin gartee obsommoo warroomanii deem galuma ja'an lammeeysa kunu arraas bar'as na dhawe sababaa barbaaddi isinis akkatti isarra harkaa baatu bakka na dhawe na laala jettee garsiifte intalatiyya deemii galii jeetu galchi sadeeysaa gaafa murachuu deemtu ergamaa rabbii dhayte alayhi salaatu wassalaam yaa ergamaa rabbii jaarsi kiyyahuun akkasina godhe akkasina godhe jetteen akkasitti nabiin alayhi salaatu wasalaam saabitu ibnu qeeysi ittinaa ergee yaame intala tan akkana gootee akkana akkana ee yaa ergamaa rabbii sababaan irratti godhees akkana intala tana annamaan addunyaarraa akkasii jaaladhuun qabu akkanaa wajjin isiin tuni kana na laalti hedduu na rakkitee jirti haqa kiyya haanaa deebiftu gadiin dhiisa jeen eesh raa'eek jeen gaa nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam yaanni kee maali jee waan inni iyyuu kanarratti min kennaaf jette نبي ما جري عليه الصلاة والسلام أتردين عليه هديك ثم جن انتلا ويروك مراتا نخاسي قد سنگ دي بفتافي هنين دي بسجد نبي ما جري أكبي للحديك وطلقها تطلق أجي ويروك مراخ قرتي مهري قوتيف سن فلو تيخي جين لا لما جتش خنا لا لا جتش خنا خيس واترب واترب العلماء لفخيس تدرانا من خلعيف قلو intaltee ugaa holiif gootu ani maharii tiyyataniin sii kenni hoo hoodhoo sii deebisee na hiikiyetti inni hoo sirraa qeebaladhe fudhadhe si hiike jechuu qabalaal akkanuma fudhachuun dhusan jechi afaanii jiraachuudha qaba akkuma nabiin jeen waxalliqaa taxliqaa jedhe afaaniin jechuudha qaba eegas booda maaltu itti aanare intalti tuni iddaa takka qofa gartee guyyaa soddom qofa booda heerumuu dandeessi intalti hul'iif goote ta duraa wanni beekuu qabdan hul'ii keessatti heeydiilleen hin jirtu nabi yeroo garte inni yookaan heeydii qabdaa jeen gaafadde tanaaf jecha heeydiilleen hul'iif godhuun dhorkitu jechuufi akka ogaa qaaliitii miti akka ogaa xaaraatii miti talammee sadeessaadha jarri huyyoo walit deebuu fedhe hoo fedhinnaa yoo qabaatte isa keeysa tanummaan arraan tana mataa mudhii qabattee lullultee na hiiki na hiiki jettu tun boru gartee na deeffadhu isiidhaan hugagartee rakkoon isii mudattee waa hunda warra isii sossobee fi waan itti xiyyaman kun takkaahuu namni isa firraa hiiqe siin fuudhajuun yoo ha argamee akkas godhu hedduun namni wal khasaaraa jiru tana maaltu itti dhaga'amere bultiirraa baasanii duudetti garagalan gaafa kana jaarsa kana yoo barbaaduu feete hoo mahari haarayaa fi nikaa haarayaan walit deebi'uu danda'aniin tanaaf jecha kuni. akkaataa hul'iin itti godhamtu akka agartee hiikkaati. Hiikkaan afaaniin jechuun hul'iin waan namni sun namaa kenne deebisuufi horii inni immoo dhawatee horii hanga saanaa kennitu jechuun baaxilii baaxilii. Ammoo faskii jechuun shartiin faskiidha intalti takka hoggaanii fi rakkoo isii mudatti karaa cufaan karaa haala amalaatiin fedhii haqa firaashaatiin woommata yaa ta'u qaadii dheyxee maxaraarra haayuu qabdi. Qaadii dheyxee waraqaarra haayuu qabda dhihaachuudhaaf. Gurbaan kuyyoonii fi ka'ee yeroo qaaxaroon guyyaan gahe dhihaachuu baate. marraa takkaas yaaman lamaas yaaman sadii fedhan haa yaaman guyyaa sanii dhihaachuu eega didde qaadiin dhibbarraa dhibbatti mirga guutuu qaba intala tanaaf faskii kennuun ammoo faskiin baaxil oduma gurbaan kun biyya tana jiru yoo inni fagaatalee odoo warri isaanii inni irraa dhalate jiru kan isaanirra maxaraan keenya warra gurbaarra akkanuma kaatee harka lafa jalaatiin ta'isee maallaqa ergiteeta fudhattu baaxilii baaxilii baaxilii faskii jechuun akkana faskiin baaxil tana faskiin sirriidha akka sirratti takka isa dhiheessanii takka warra isaanii dhiheessanii furmaata barbaaduudha haadha ubillaahi tawfiq jennaan duuba. Iyyannaan itti aantu afurii sadaa ta warra dhaddacha jaalalaati galmeen iyyannaa tanaa dhibba shanii fi sagaltamii. Obboleessi keenya kuni akka jiru iyyannaa isaa keessatti. intala takka wal fuuneetii iddoo teenyetti wal diddaan wal dhabbiin argamte nayii hinaan jetti nayi akkanumatti lafaa kaatee sinii kun jeen eega na didde anaatu hirii ka jetteetuma na biraa gabbaatee heerumtumaan dhage tanaaf jecha wani ani gaafachuu fedhu intala tana ni kaan ani hin hiinne ni kaan kiyyarraa kufee akkaataa isiin itti heerumte kanatti obbaliyyaan kiyya dhaggeeffatoota. yaa warreen iyyannaa dhibba shanii fi sagaltamii dhaggeeffachaa jirtan mee dhaggeeffadha. Intalti na biraa gabbaatee heerumtee obboleessa keenya dhaggeeffatii iyyannaa abbaa iyyannaa. Jaarsaa jaartii jidduutti wal dhabbiin argamuun sunnatullaahi fi khalqii. Waa'uma addunyaa kana keessatti ilmaan namaa jidduu jiru waan haaraa miti. Ammoo wal'aansi guddaan wal'aansi guddaan wanni gartee muslimni itti ajajame ka muslima tahin tahillee wanni qabaachuu qabu namni lamaan kun tokko tokkorra jiraatee obsaan wajjin jiraachuu jaarsi dhoowwituu ta'us jaarsi owwaa ta'us waliin jiraachuu yoo wajjin jiraachuun kun dadhabame namoota aqlii qabu karaa gurbaatii fi karaa talaatii fi soggayyuu ofitti yaamanii araarama godhu ammoo intalti tun na hiikisiin jechuun waan si wajjiin jiraachuu dadhabdeef badina haala keetiitiif rakkina atirra fidde rabbumaatu beeka riskii keessatti ta'u baallama isiif guutuu dhabu haqa firaashaa sirraa dhabdu jaartii biraa qabaattee isii fi gartee isii fi jaartii teetii wal qixxeessu dhabuun haa ta'u wahumarratti dhufa calaqni intalti dhalaa akkanumatti lafaa kaatee neeyite abadanuman jirtu. Takkaa dhalaa gartee odoo ishee warra qabdu hamtuudhaan barbaadda takkaa ibaadan qabne takkaa hanna wahuma rakkoo ati qabdu irratti intalti tuni neeyikisiin jirti. Ammoo wanni gartee hiikkaan irratti dhufuun halaal ta'u eega gartee karaan araaraa jabaatee hammaatee dadhabame booda. ammoo intalti tun lafaa kaatee eegaa ati gartee na hiikuu didde ani ifii hudhaaf qophiyyattee si biraa gabbaatee deemuun naashizumma hiikkaamis isin ani harkaan qabdu obboleessa keenya ati immoo wanni beekuu qabdu iyyannaa ta'e tana keessatti waa takkaallee akkaataa intalti tun itti heerumti qaadii dhaqxee faskii fudhatte si gala akkamitti intalti tun fudhattee heeruma akkamittu jettare. waan keessan beeynetti gabbaatee heerumtee namni tokko yoonii fi ka'eetuma har'a namni diin hin beeyne warri gartee nikaan jaalalarratti raarra'aa warra juu jiraa bar jarri lama lama wal jaalatee waliin jiraannaan wallaahi biyyuma arabaa tana keessa meeqanuu himan nama wajjin galu ka ollaan jaarsaa jaartii beeku kan hikaan qabne yoo waan akkasii kajettu taate immoo teetiifuu halaaka keessa jirtaa if bari waan kana keessa bari tanaafu namni gartee tokko gartee wanni gartee dhugaa takka irratti wanni ijaaramuu qabu intalti takka haatee manarraa gabbaatee heerumte jechuun akkamitti heerumti gabbaatee tumu tokko harkifatti zinaa godhaa jirti jechuu heeti bar yoo zinaallee gooteen kaan kee irruma jira barbadiin tasiiti malee namni tokko oduu qaadii irratti gartee si kanan dhiheessin oduu karaa manguddootti si yaamanii intala nuuxisin hin jiin akkanumatti intalti takka gabbaateeti heerumuu kanarraa waan takka waan ibsite hin qabdu ammoo yoo akkasumatti kadeemtee heerumtu taate ati ilma islaamaati dhugumaan intala tana islaamummaa irratti yoo fuute taate warra isaaniirra ijaartii ta'e barbaaduun sirratti haa jiraatu. Jaartii tiyya odoonii fi gartee ani hiikin gabbaateetuma heerumte jettee yoo warra isaanii fedhee gartee isii akkanumaan jaahilini kennaa kennaniis qaadiirra dhiheessitee waan kana if baruun if qulqulleessuun sirratti haa jiraattu. garuu wanni ati dhibbarraa dhibba beeku qabdu intaltii odoonii fi maxaraa sirra heessee qaadii irratti sin dhiheessine akkanumatti gabbaatee faskii fudhachuun hin dandeettu. Ammoo yoo ati kan dubbii rabbi sodaa dhiiftee rabbi sodaa dhabdee waan kana haqan himin fakkeenyaaf fagaattee amatamee qaala jiraattee intalti immoo na hiikinaan jettee si gala intalti na hiikinaan jettee. ala teessee rakkoo isiitiif na hiikisin jettee rakkoo isiirra jirtuuf ati fagaachuudhaaf intalli tuni yoo deemtee faskii fudhatte jaarsi kiyyana dhiisee amataan gana ala jira manan qabu haqa firaashaan qabu nafaqaan qabu yoo jette dhibbarraa dhibbatti mirga isiiti waan kana cufa waan gartee keessa ibsitee hin qabdu haqni dhalaadhaa mirgisiidhaa eegamuu qaba. gaafa kana qaadiin furmaataaf jecha qaadiin faskii isiif kennuuf haqasiitti dhibbarraa dhibbatti. Kana achitti immoo karaa lafa jalaatiin yookiin waraqaa fudhattu fudhachuu baattee heerumtu jaartiin jaartuma keetiin kaasee qabdi akkeetaa isiin gartee ati himtu kanatti hiikkaan jedhamtu haqa immoo dhugaadhaa sansiitu dhoysee jira. warra gartee haqa namaatis dubbatee haqa fiitiis eeggatu sodaa rabbiitiif rabbiin dhiiraa fi dhalaasaa godhu walumaa gama keenyaa'u hamma gaa'iyyanaa fakkaata kanaatti walitti deebinu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Masha Allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dooktar Lu'aawul Islaam rabbiin isinirraa jaalatu. Nullee warra waan dhaga'eerraa fayyadamu nu haa godhu jecha sagantaa teenya kanarraa asuma irratti goolabna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما